murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu rwanda naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu biganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya malariya uyu mwaka wageze igihe isi yose yugarijwe na covid 19 abashinzwe ubuzima mu rwanda basobanura ko malariya ikiri indwara ihangayikishije igihugu ko kurwanya covid 19 bitagabanyije ingufu leta ishyira mu kurwanya iyo ndwara gukangurira inzego zose ko zagombye kuba maso kugira ngo zibashe kwita no kuri malariya aho rero ubutumwa dutanga ni uko abajyanama b'ubuzima bakomeza gutanga serivisi tubaha imiti ndetse n'ibikoresho byo gupima uwo ni dogiteri Aimable Mbituyumuremyi ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc mu rwanda kandi isosiyete rwanda air yatangaje ko igiye kugabanya imishahara y'abakozi bayo naho mu burundi abakandida bahawe uburenganzira bwo kuzatangira kwiyamamariza amatora atandukanye itora rya perezida ay'abadepite n'abajyanama b'amakomine muri kongo ho urubyiruko rwo muri uvira rurasaba leta kugomera imigezi ya murongwe na kavimvira ibasenyera amazu izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda isosiyete nyarwanda y'indege rwanda air yatangaje ko igiye kugabanya imishahara y'abakozi bayo mu itangazo yageneye abakozi bayo rwanda air yasobanuye ko hagamijwe kugabanya amafaranga yakoreshaga kubera ko ikomeje guhura n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda eric bagira ubusa mu nkuru irambuye amakuru y'igabanywa ry'imishahara ku bakozi ba sosiyete y'indege rwandeya akuye mu itangazo ryasohoye ku itariki ya makumyabiri n'enye z'uku kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri riravuga ko rwandeya igiye kubagabanyiriza imishahara mu mugambi wo guhangana n'ingaruka iyi sosiyete y'indege yagezweho n'icyorezo cya virusi ya korona mu ibaruwa y'amapaji abiri biboneka ko iyi sosiyete yageneye abakozi bayo ijwi rya amerika yafasheho kopi umuyobozi mukuru wa rwandeya madame yvonne macron yabandikiye ko byabaye ngombwa ko sosiyete y'indege akuriye ifata ingamba ingamba zikomeye mu kugabanya amafaranga ikoresha iyi baruwa yanditse nyuma y'irindi tangazo ryo ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ryamenyeshaga ko rwanda yiba ihagaritse ingendo zose mu gihe cy'iminsi mirongo itatu yavugaga ko yashingiye ku mabwiriza ya minisiteri y'ubuzima mu rwanda yo kurwanya no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo covid cumi n'icyenda rwandeya yari yasigaje ubwikorezi bw'imizigo n'ubw'ibindi bikoresho byakenerwa muri ibi bihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya virusi ya korona mu ibaruwa ya rwandeya iravuga ko icyorezo covid cumi n'icyenda cyatumye itakaza ahantu hose yinjirizaga amafaranga ni mu gihe igomba gukomeza kwishyura ibisabwa byangombwa kugira ngo iyi sosiyete nyarwanda y'indege ikomeze imirimo yayo ubuyobozi bwayo bukavuga ko hafashwe ingamba zirimo kudahemba abakozi bakuru umushahara mbumbe wo mu kwezi kwa kane ubuyobozi bukavuga ko biri mu ntumbero yo gufasha rwandeya kugira ngo izabashe gukomeza gukora no mu minsi iri imbere mu biboneka mu ibaruwa ya rwandeya inavuga ko yongereye igihe cy'ihagarikwa ry'amasezerano y'akazi ku bapilote ba rwandeya yongereye kandi igihe cy'ihagarikwa ry'amasezerano y'akazi ku bakozi bayo yise ko batari ab'ingenzi n'itomora ngo bizamara igihe runaka ikavuga ko bizageza igihe izagira ikindi bamenyesha sosiyete y'indege rwandeya kandi yanahagaritse ibyo yageneraga bamwe mu bakozi mu rwego rwo kubafasha mu kuborohereza akazi nko kubaha amakarita ya telefone n'ubundi buryo bw'itumanaho ibyo byasigaranye abakozi bake cyane gusa rwanda yasabye ko abakozi bayo bakoresha igihe yahagaritse ingendo bagafatamo konje cyangwa se ikiruhuko cy'umwaka bemererwa n'amategeko uko bigaragara mu miterere yo kugabanya imishahara y'aba bakozi ba sosiyete y'indege rwandeya ivuga ko mu kwirinda guhagarika amasezerano y'abakozi bayo bose guhera mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri byabaye ngombwa ko ifata n'izindi ngamba zidasanzwe muri izo ngamba harimo kugabanya umushahara mbumbe w'abakozi ku kigero kiri hagati y'umunani ku ijana ku mukozi uhembwa umushahara wo hasi cyane na mirongo itandatu na gatanu ku ijana ku mukozi uhembwa umushahara wo hejuru cyane muri urwo rwego rwandeya yanatangaje ko imishahara y'abakozi bayo bakorera mu mahanga nayo izagabanyuka ikajya ku rwego rw'imishahara y'abakozi bakorera mu rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda nibwo sosiyete y'indege ya kata airways yagiranye amasezerano na rwandeya yo kwegukana mirongo ine n'icyenda ku ijana by'imigabane ya rwandeya kuva icyorezo covid cumi n'icyenda cyatangira kugaragara ku butaka bw'u rwanda hagafatwa ingamba zidasanzwe zo guhagarika ingendo hafi ya zose ku butaka no mu kirere hakunze kumvikana amasosiyete yatwaraga abagenzi mu modoka hirya no hino mu gihugu yagiye asubika amasezerano y'imikoranire n'abakozi bayo abakoresha bakavuga ko batayahagaritse bazisanga batakibona yo kwishyura kuko imirimo bacungiragaho yahagaze mbere y'icyorezo covid cumi n'icyenda rwandeya yari imaze kwagura ingendo mu mpande zitandukanye z'isi cyane ku mugabane wa afurika ku rundi ruhande mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana andi makuru avuga ko rwandeya yaba yarakunze gukorera mu bihombo ku busanzwe rwandeya ni ikigo cy'ubucuruzi cya leta kandi kiza ku isonga mu bigo bya leta bitajya bihamagazwa mu nteko ishinga amategeko ngo bisobanure imikoreshereze y'imari yabyo ni mu gihe ubundi hari ibigo buri mwaka biba bigomba kugaragaza uko byakoresheje umutungo wabyo kimwe mu byinjirizaga iyi sosiyete y'indege ya rwandeya ni abakerarugendo bakomoka hirya no hino ku isi bayikoreshaga baza mu rwanda kandi mu minsi ishize nabwo mu rwego rw'ubukerarugendo batakambiraga ubutegetsi bavuga ko urwo rwego rwarangije guhomba kubera covid cumi n'icyenda ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric bagira ubusa arakoze mu rwanda n'ahandi ku isi ejo tariki makumyabiri n'eshanu ukwezi kwa kane wari umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kurwanya malariya mu rwanda rero leta irasaba abaturage gukomeza kwisuzumisha iyi ndwara begera abajyanama b'ubuzima aho batuye mu midugudu yabo kuko gahunda ya guma mu rugo itigeze ikumira abakeneye ubuvuzi inkuru tubaza mugenzi wacu asumuta kaboyi ari i kigali mu rwanda umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malariya ugeze mu gihe isi yose ndetse n'u rwanda byugarijwe na covid cumi n'icyenda aho abantu basabwa kuguma mu rugo mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo abashinzwe ubuzima mu rwanda basobanura ko malariya ikiri indwara ihangayikishije u rwanda ko rero kurwanya covid cumi n'icyenda bitagabanije ingufu leta ishyira mu kurwanya malariya dr mabure mbituye muremyi ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yabibwira ijwi rya amerika kugeza ubu kangurira inzego zose ko zagombye kuba maso kugira ngo zibashe kwita no kuri malariya ubu rero ubutumwa dutanga ni uko abajyanama b'ubuzima bakomeza gutanga serivisi tubaha imiti ndetse n'ibikoresho byo gupima nk'uko bisanzwe ndetse tugakangurira abaturage ko zimwe mu ngendo zemewe zituma ushobora kujya hanze y'urugo no kwivuza birimo kumva rero ko umuturage wese atagombye kugira iyo mpungenge yo gusohoka ajya kwivuza ku mujyanama w'ubuzima nk'uko ashobora gusohoka ajya guhaha yagombye no gusohoka ajya kwivuza igihe afite ibimenyetso bya malariya ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms riherutse gutangaza ko umubare w'abapfa bazize malariya muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ushobora kwikuba kabiri ukagera ku bihumbi magana arindwi mirongo itandatu n'icyenda kubera imbaraga zo guhangana nayo zagiye mu kurwanya covid cumi n'icyenda umuyobozi wa oms mu karere ka afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara dr macidiso maweti yahamagariye ibihugu byose gukorera ku buryo ibikorwa by'ibanze byo kurwanya malariya bizakomeza uyu muyobozi yavuze ko ubusesenguzi bakoze bwerekanye ko iyo gutanga inzitiramubu zikoranye umuti bihagaze no kuyivura bikagabanuka impfu za malariya ziyongera u rwanda ruvuga ko nta kibazo bazagira kuri izi mpungenge zagaragajwe na oms kuko rukomeje ingamba zo kurwanya malariya no muri ibi bihe byo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu rwanda ho ntabwo imbaraga zishyirwa kuri covid gusa zishyirwa no ku zindi ndwara zindi muri rusange harimo na malariya ariyo mpamvu nk'uko nabikubwiye n'ubu ngubu turimo dukomeza igikorwa cyo kugenzura inzitiramibu zo gutanga n'ubwo ari mu gihe cya covid yerekana ko ingamba zikomeza abajyanama nk'uko nabivuze barakomeza kuvura nubwo ari mu gihe cya covid tugiye kongera gutanga inzitiramibu muri uku kwezi kwa gatanu nubwo ari mu gihe cya covid urabona ko u rwanda rwo rwiteguye gukomeza gushyira imbaraga kurwanya indwara zose by'umwihariko na malariya kugira ngo izo mpungenge za oms mu rwanda bitazadutera ikibazo ariko nyine turakangurira abaturage nabo kutirara kugira ngo ugize ikimenyetso cyo kurwara nk'umuriro cyangwa se umutwe ntavuge ngo bambujije kuva mu rugo kuko kujya kwivuza ni imwe mu mpamvu zumvikana zatuma usohoka ukajya gushaka umujyanama w'ubuzima abashinzwe ubuzima mu rwanda bemeza ko indwara ya malariya ikiza ku isonga mu zihangayikishije igihugu ariko ko leta yashyizemo ingamba zikomeye muri iyi myaka itatu ishize umuyobozi ushinzwe ishami ryo kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc dr mbituyumuremyi aimable avuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abantu bagera kuri miliyoni eshatu n'igice barwaye malariya bavuye kuri miliyoni enye n'ibihumbi magana inani mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi impfu z'abahitanwa na malariya zavuye kuri magana atandatu mirongo itandatu n'eshatu mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu zigera kuri magana mirongo itandatu n'ebyiri mu mwaka ushize leta ivuga ko yakajeje ingamba zo kurwanya iyi ndwara aho ubu imiti isigaye itangwa n'abajyanama b'ubuzima abantu bakipimisha hakiri kare noneho bakabasha kwivuza hakiri kare inzego z'ubuzima mu rwanda zinasobanura ko abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe no mu cya kabiri bavurirwa ubuntu leta isobanura ko no muri iki gihe isi ikomeje guhangana na covid cumi n'icyenda izakomeza guhangana na malariya dr mabure mbituyumuremyi ushinzwe kurwanya malariya avuga ko uhereye mu kwezi gutaha kwa gatanu hazakomeza ibikorwa ibikorwa byo gutanga inzitiramibu ikoranye umuti ndetse no gutera imiti yica udukoko dutera indwara ya malariya mu duce twibasirwa nayo two mu ntara y'Iburasirazuba no mu ntara y'Amajyepfo kuri uyu munsi wo kurwanya indwara ya malariya nta birori byigeze bibera mu gihugu nk'uko byari bisanzwe bikorwa kubera gahunda ikomeje ya guma mu rugo Asumta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali tunyaruke noneho muri Kongo kuri uyu wa gatandatu urubyiruko rwo muri uvira mu ntara ya kivu y'epfo rwakoze imyigaragambyo yo gusaba leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo kugomera imigezi ya murongwe na kavimvira igasubira aho yari isanzwe inyura kuko ikomeje kuzura ikabasenyera amazu ni inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri uvira
nyuma y'aho umugezi wa murongwe usenyeye amazu arenga ibihumbi bitatu magana atanu ndetse ugahitana n'ubuzima bw'abantu mirongo itatu na bane urubyiruko rwo mu gasenga rwazindutse rufunga ibarabara rya gatanu iryo bakunze kwita rute nasiyonari nimero senke rubuza ibinyabiziga gutambuka ruzamura ibyapa bisaba guverinoma y'intara kivuye epfo hamwe n'intumwa za leta zari zivuye ikinshasa kudasubirayo badashatse uburyo bakemura mu buryo burambye ikibazo cy'amazi y'umugezi wa murongwe na kavimvira akomeje kwibasira abaturage batuye muri uvira uko imvura iguye jean marie digoloro ni umwe mu rubyiruko rwo mu gasenga avuga yuko yitabiriye imyigaragambyo nyuma y'aho bari basanzwe batuye muri aveni kivu yibasiwe n'umugezi wa murongwe ndetse ukabikira n'abantu niba abantu bari gukora imyigaragambyo ni uko ku manywa na nijoro amazi akomeje gusenya n'ahatari hasenyutse bajyana imashini mu ruzi zirusubizaho rwari rusanzwe runyura nirusubira mu mwanya warwo nta muntu muzongera kubona yigaragambye ubwo uru rubyiruko rwari mu myigaragambyo imashini zibiri za minisiteri y'ubuhinzi zatiriwe na guverinoma y'intara ya kivu y'epfo zari mu ruzi rwa murongwe zisubiza amazi aho yari asanzwe anyura mbere y'uko yuzura mu cyumweru gishize akibasira igice kinini cya uvira david ombeni ni umuturage wo muri aveni kakombe nawe yari mu myigaragambyo avuga yuko izi mashini ziri gukora muri murongwe nta bushobozi zifite bwo gusubiza amazi aho yari asanzwe anyura kuko mu minsi ibiri zimaze ziri gukora amazi ari gusenya aho zari zafunze akongera gutembera muri za aveni minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri repubulika ya demokarasi ya kongo steven mbikaye uri muri uvira yavuze yuko bari kuvugana na mugenzi we ushinzwe ubwubatsi kugira ngo barebe uburyo ejo ku cyumweru hazoherezwa imashini nini izifashishwa mu gusubiza amazi ya murongo na kavimvira aho yari asanzwe anyura vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo vedaste ngabo urakoze kuri iyi nkuru radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje kuri wa gatandatu tariki makumyabiri n'eshanu ukwezi kwa kane umwaka wa bibiri na makumyabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasohoye itegeko rihamagaza ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida bashaka amajwi ku mwanya w'umukuru w'igihugu abashingamateka n'abajyanama b'amakomine amatora yose azabera rimwe ku itariki makumyabiri ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri biteganijwe ko kwiyamamaza bizatangira ku itariki makumyabiri na zirindwi y'uku kwezi kwa kane bikazarangira ku ya cumi na karindwi y'ukwezi kwa gatanu Pierre Claver niyo nkuru yabateguriyeho ikiganiro gikurikira
murakoze kuduha akanya reka ngire ko ndamutsa n'abateze amatwi iradiyo ijwi ry'amerika umuririmbyi w'umurundi yoya jama yarayamaze ati ubutigwa burageze baraza ingofero imitamana n'amabendera bakatubwira ngo nitwabatora bazaduteza imbere mu byo dukora amatora ngaya yaratanguye
imyiyamamazo mu burundi ni kuri uyu wa mbere nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa kane uno mwaka ni igihe cyo kurondera amajwi mu banyagihugu hirya no hino mu gihugu abakandida indwi bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu harimo batanu baserukira imigambwe n'inani za politike hamwe na babiri bigenga iyi myiyamamazo irerekeye kandi amatora y'abashingamateka n'ay'abajenama b'amakomine kuko yose uko ari atatu azobera icarimwe itariki mirongo ibiri ukwezi kuza kwa gatanu ni igihe kitoroshe kanatsinda kibaye mu minsi havugwamwo ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu hamwe mbere n'ikiza c'umugera wa korona kimaze gufata abantu cumi na batanu umwe akaba amaze kwitaba imana vitane nshimirimana atwara runani forsk rw'amashirahamwe yigenga nka yose yahunze igihugu ariko abananya kurikiranira ibintu hagufi aho twovuga nk'akarorero k'ibihumbi birenga amajana atanu by'abarundi bahungiye mu bihugu bihanuriwe n'uburundi e, tukavuga iterabwoba riri mu gihugu cy'uburundi aho uyoberwa abajejwe umutekano ukayoberwa n'uko abanyagihugu basigaye baragirwa e, n'imbonerakure aho zica zigakiza e, wanashaka ugasanga nabo bitwa yuko ari abanyepolitike bashaka kujya muri ayo matora cyane cyane akarorero nako abari mu mugambwe witwa senere urongowe ni agatogwasa ukabona amakuba bariko baratora muri ino minsi ukabona rero yuko ibyo byose bihwanye n'ingene atabwigenge atamwisanzuro wo kumenyesha amakuru cyangwa gushyikiriza icyo umunyagihugu yiyumviye ibyo byose byari bimaze kugira ngo tuvuge yuko atamatora muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko araba uno munsi bigiye kunyuka kubera n'iyo ndwara ya korona ntibitahuritse ngene leta y'uburundi yoguma isumagirizanya ngo iriko irategura amatora kandi uno munsi bimaze kugaragara yuko ahantu hambere iyo ndwara ifatira ari aho abantu benshi bahurira mu myiyamamazo kikaba kizoba ari ikibanza gikomeye cyane abantu isinzi bazoheza bakanduriramwo rero leta y'uburundi iyo aba yiyumvira neza abanyagihugu yategerezwa guhitamwo ubuzima bw'abarundi n'uwo mukino wa politike bategerezwa gukingira abanyagihugu ivyo amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu siko abibona gerard hakizimana arongoye forikone f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama twagiye twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'uburundi amashyirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazi na mukana turi byabona kifashe neza mu ntara zose n'amakomine byose bigize igihugu n'ukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa batarabye ahava bibashikiriza ni ibinyoma ni muri ya ngendo ko berekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu ata bibazo bihari iyo maraporo ya politiki amaraporo afise inyungu zabo bwite urumva ko ari ayamuhe ayamuhe ni kuvuga ko bashyikiriza ibintu badafitiye ibyemezo bitari byo bafitiye inyungu bo nyene ari nacyo bituma mvuga nti bari bakwiye gusaba ikigongo abarundi ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu urunani sefor arusha rubona ko amatora yimirije atarukiza azozanira igihugu abanyepolitike bahurikiye muri urwo runani baheruka no kuvyandikira umuhuza mukuru mu matati y'abarundi yoweri kaguta museveni perezida w'ubuganda shovino mugwengezo atwara inama nyobozi y'urwo runani sefor arusha muri kino kiringo nta n'umwe ayobewe yuko museveni ari we yari ahagarariye ikibazo cy'ibiganiro hagati ya leta y'uburundi n'abo bitavuga rumwe ni n'uwo museveni nyine perezida wa uganda yari ahagarariye ikibazo cy'uburundi igihe hariko haraba ibiganiro iyo arusha niwe bagishinze niwe yari perezida wa inisiyative regional pour la paix ku gihugu cy'uburundi ari nacyo gituma iki nacyo twaterezwa kucibutsa umukuru w'igihugu cy'ubuganda kugira ibizoba nazotangane mu bandi ngo buriya ntavyo namenye ko ajya amatora si amatora aza kuronkera umuti ikibazo cy'uburundi eh, muri uwo mwanya ari amatora eh, ariko aratunganywa mu gihe amasezerano yarusha yaheruka guhambwa burundu n'ibwiza shingiro ryayakomoka ko ryaheruka guhambwa naryo burundu ivyo bikoresho bibiri uno munsi bikaba vyarasubiriwe n'ibwiza shingiro rishasha ridashobora kandi dafishu- dafise ububasha bwo- bwo gutunganya amatora yizewe mu gihugu cacu Eh, nico gituma twama turiko turasemerera nico gituma n'ubu dufasha akanya kugira twibutse ko n'amatora atisunga ineza y'umunyagihugu uno munsi uno munsi abitoza canke abiyamamaza canke abigisha akarangamutima k'imigambwe yabo ntibidegembya naho babikora babikorana ubwoba ubwoba bwa banywanyi babo abo banyagihugu baca ba- ba- baca babasigarako bakabica bakanazimanganiza ubuzima benshi ndetse ubunyi babarizwa mu busho butandukanye umugwi utunganya amatora ni umugwi uhurikiyemwo abanywanyi ba sendede fdd gusa ayo matora ntashobora kuba mu gihe igice c'umuriyoni w'abarundi ukibarizwa hanze abanyepolitike bubahutse kunegura bubahutse kwanka yuko ikiringo cya gatatu ciharizwa n'umukuru w'igihugu bose ubu bari hanze mbe mwumva ayo matora ari amatora nyabaki mwumva aya- ari amatora ashakira ineza igihugu cacu ntibahanvye imeza y'ibiganiro kuko ivyo biganiro vyo biba bikenewe naho has- hoba hasigaye indwi ibiganiro biracakenewe ivyo vyonyugwa n'umugambi sanara ukomeye mu itavuga rumwe na leta iri mu gihugu udasiba kuvuga ko abanywanyi babo bicwa bagafungirwa ubusa abandi bakangazwa ingoro z'uwo mugambwe nazo zigaturirwa uwo mugambwe urongoye na gatongwasa wagiriza urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambi uri ku butegetsi sndfdd ko arizo ziburabuza abanywanyi bawo ku rubuga ico bikoze umugambi uri ku butegetsi uvyamirira kure nansi ninete mutoni ajejwe igisata co kumenyesha amakuru muri sndfdd twebwe umugambi wacu sendedefitede tubanye neza n'iyindi migambwe tubanye neza cyane n'ico vyerekana mbere kinarushirije n'ubuja kuraba ku rubuga inyifato y'abagumyabanga y'imbonerakure y'abakenyarugamba ni inyifato y'akarorero kandi dushima kuko bavyifatamwo neza cyane mu gihe hari abandi banyepolitiki badahengeshana kubasotora ndashima cyane uku kwigumya no kwihanganiranira berekana mu mitumba reka mbere no ngaha mu gisagara amatora n'amatora azoba ameze neza cyane atu- atekanye umugwiseni utegatora wemeza ko ikirangamisi c'ayo matora uhereye ku myiyamamazo kitazohinduka muri abo benshi harimo bake bafise imigambi irashe abo nibo twari dukwiye kuraba twabakura mu bandi tukabisera igihugu cyacu kizotezwa imbere n'umwana kivyariye ubu naho hamaze kugaragara abagwayi b'umugera wa korona bagera kuri cumi na batanu leta ivuga ko urubanza rw'amatora ari ntabanduka prosper ntagwamiye avugira leta ingingo yose ifatwa yama ifise ingaruka nziza n'ingaruka mbi kandi ndababwiye yuko tubyizere twashize imbere imana jene baza ku mezi abiri atatu iyo ndwara izoba yatujijwe tubishyire mu kwizera kira noneho abaganga baravura imana ni ikiza natwe imana turi kumwe nayo urubanza rw'amatora ntibukuka ruzoba ubuzima burabandanya si indwara ya mbere iteye ku isi ahubwo ababizi nuko kumbure indwara iteye amajambere yaraje bikavugwa hari indwara zakoze ibara kuruta indwara abantu babandanije babaho izuba ryaraka rikarenga imvura yaragwa igahita bararima bakimbura bakeza n'ubu nibaza ko atagishasha kiri munsi y'ijuru amatora azoba murakoze yamara abatari bake baribaza ingene indorerezi y'imvamakungu zizoshika mu burundi gucungera ayo matora umuryango wa afurika y'ubuseruko ease niwo wonyene umaze kwemanga ko uzorungika indorerezi umunyamabanga mukuru wa ease liberamfu mukeko aravuga ibikorwa birindiriye izo ndorerezi mu gihugu ciwe c'uburundi mu bwororezi bayase uzoduza urugero rwo kwizerwa kw'ayo matora mu guhamagarira abatora n'abanyepolitike kwitaba amatora meza aciye mu ihiganwa rizira guterana ubwoba udahengamye utume abantu bayizera urabe ingorane ahajegajega ibyiza n'ingufu bizoshirwa mu ngendo nziza zo kwigana mu karere zofasha izindi nzego zitunganya amatora muri afurika guseruka hagenywe honorable mizengo pinda yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri tanzania ngo abe ari warongora umugwi w'izo ndorerezi za eac yamara amashirahamwe yigenga yahora acungera bene ayo matora kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu abona ko yakira agahaze bitumwe n'ikiza c'umugera wa korona vitane nshimirimana atwara foruswe abahora barorera amatora baba ari abari mu gihugu amashirahamwe yigenga muri ku ruhara ishyirahamwe kosome n'ayandi mashyirahamwe bakurikirana ibyerekeye amatora bagize kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu e, ugasanga n'umugwi wigenga mu gutangaza ibyavuye mu matora e, baranisunga n'ibyo ayo mashyirahamwe yashyikirije kugira ngo e, byemegwe e, na benshi e, hanyuma mu bahora baza gufasha kurorera amatora hariho intumwa z'ubumwe bwa afurika intumwa z'ubumwe bwa buraya hanyuma n'umuryango eh, wa- w'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko iyo niyo migwi minini minini ariko eh, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byarabonetse yuko eh, ata ndorerezi zashoboye kuza zo mu bumwe bwe- bwa- bwa burayi cyo kimwe n'ubumwe bwa afurika haje gusa abarorezi bo mu- mu- mu- mu- mu muryango wa afurika eh, y'ubuseruko nuno mwaka rero nibaza yuko bizogenda nk'uko ariko icyo twibaza ni uko bizobagora nabo nyine kubishyira mu ngiro none e, uva mu buganda azoheza aze kurorera mu burundi kandi mu buganda bari muri kimwe cya konfinema uva mu rwanda azova mu rwanda e, aze kurorera kandi bobo bumva konfinema icyo ari cyo E, uva muri kenya e, aze kurorera amatora ariko araba mu burundi eh, kandi abakenya bandi banyegeye kugira ngo ntiba- ntibandure uwo mugera rero twibaza yuko atandorerezi zizobe mugabo cyane cyane ikibi gisumbirije ni uko ibi birori bizizi nk'inamico sndfdd ishaka kugira bizoheza bikwegera benshi gusa kubwe bari mu gihugu n'aho indorerezi mvamakungu zitocongera ayo matora nta kibazo gerard hakizimana atwara forikone f ubwa mbere igikomeye ni uko amatora araba abarundi icyo ni cyo gikomeye ubwa mbere hama kandi igihugu cy'uburundi kiba gifite amashami atawegamye mu bya politiki yikwije kugira akurikirane ayo matora mbere ayakurikirane ataho yegamiye ibyo rero bitanga icyizere ko amatora tugiye kuzure mu ishyamwe turongoye gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama mu burundi Eh, turizeye kuzorungika indorerezi zishika ibihumbi bitandatu mu gihugu cyose mu ntumbero yo kurwanya ikimenyane n'akamwaro wa mama byama biba eh, mu matora aho hari abaduka ngo amatora yibwe abandi bakavuga ibi na biriya rero eh, uko vyogenda kose amatora n'ay'abarundi azokurikiranwa n'abarundi amatora tubona ko kugeza uno munsi yo gutegura amatora neza mbere bakabaganira ku vyotuma ibibazo vyoba ibi canke biriya bitorerwa umuti kugira ntabe intambamyi y'icanke iriya uburundi bwamye butegura amatora ameze neza amatora arangwa na demokarasi amatora arangwa n'umuco ni navyo twiteze ko mu mu kwezi kwa gatanu mw'uno mwaka nyene ariko bizogenda tuba duhamagarira imigambwe eh, n'abandi bantu kubahiriza amategeko eh, no kwitegura amatora ya bibiri na mirongo ibiri atanduru atagwamo ata n'ibindi biri inyuma yavyo ikirangaminsi cy'amatora gitegekanya ko ari umukuru w'igihugu azobera rimwe n'abashingamateka n'abajenama b'amakomine itariki mirongo ibiri z'ukwezi kuza kwa gatanu abakenguzamateka bazotorwa itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'indwi ibwirizwa shingiro rishasha ryarongereje ikiringo c'umukuru w'igihugu ubu uzosubirira petero nkurunziza azomara imyaka indwi muri iyo ntebe iriko irakiranirwa n'abakandida indwi
ntiwoshe ngo tora mwaka reka nturabwe munsi ahubwo nyako natora imigabo n'imigambi myiza gusa
jeklave niyo nkuru twari kumwe muri iki kiganiro tugarukirije ngaha ndabasezeye ndabifuriza ibihe vyiza arakoze pierre claver niyo nkuru kuri iki kiganiro ni nacyo dusorejeho ibyo twabageneye kuri iyi saha tubibutse ko ibiganiro by'ijwi ry'amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mbashimire cyane rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo ijwi ry'amerika nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho uwabishyize hamwe ni fasiri gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Ingeniya mukankusi mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya korona tubararikiye kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika amahoro kuri mwese murakoze